jiraattonni godinaa gujii lixaa haalli nageenyaa naannoo ammas yaaddeessaadha jechuudhaan dubbataa jiru. Keessumaa aanaalee akka Qarcaa, Bulee Horaa fi Malkaa Soddaa keessatti humni mootummaa maqaa abaa'oo deeggartu jedhuun mana jiraattootaa gubaa akka jiruu fi maatii namoota shakkamaniis hidhaa akka jiruudha kan isaan dubbatan. Bulchiinsi godinaa gujii lixaa garuu humni nageenyaa seera kabachiise malee qabeenya uummataa hin tuqne jechuudhaan deebisee jira. Galmo daawwittuu gabaase.
Gujii lixaa keessaa dhimmi nageenyaa rakkoo itti ta'uu kan himan jiraattota aanolee sadiiti. jiraattonni aanolee bulee horaa qarcaa fi malkaa soddaa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa kan mootummaa namoota maqaa abaa odeeggartan jedhuun hidhuu fi qabeenya isaanii balleessuu dubbatan obbo Gumii Bokkoo jiraataa aanaa qarcaa ganda daalessaa burqaati.
Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa kora bittinneessaa fi milishoonni gandaa maqaa sakattaa woboo jedhuun irraa kaasee ganda daalessa burqaatti duula bananii turanii duula kana keessatti mana jireenyaa kan koo jechuudha. Hin gubanii. Mana guddaa gubanii dubartootas hidhanii boqqolloo an dhaabbadhee sicha qabullee boqqolloo saniin woboon deeggartaa woboo nyaachifta. Jechuudhaan boqqolloo sanis ciranii kaan nyaatanii re'eellee narraa oofanii hambaddaa jira. Batadhee jalaa ba'ee gocha akkanaa raawwatanii dubartootaallee qabanii mana hidhaa jirti.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee ani haadha warraa afur qaba. Isiin tokko dhukkubdee. biraa keessa jirti isii sadiin qabani ta'an tokkoottiin dhukkubdee karaa bakka biraa yaalamu jirti.
Haadha warrooti keessanii fuudhanii eessa geessanire?
Mana waajjira gandaa jirti haadha warraa kiyya qofa osoo hin taane kan nama saddeetiitti kan biraallee hidhamteetti dubartoota kudha tokko waliigalatti mana hidhaa ganda gaalessa burqaa gandarra qabanii barii gara aanaa gara qarcaa feena jedhanii achitti ukkaamsanii jiru.
Obbo Gumii haala manni isaaniitti gubate jedhan gaaffeen ture.
Bara nama afurtamaa ga'anii. Woboo sakattaana jedhanii haga nama afurtamaa ga'anii achi dhufaniituma kan mana marsanii meetiin jedhanii sadarkaa jechaatti rasaasa dhukaatti dhufanii akkasiin gootee mana guddee.
Manni kan keessan qofaatu gubate moo ollaadhaas kan gubate jira?
Ee duraani gaafa duraanii torbaan isaa keessa sakattaa akkana ba'anii nama fayyaa uummata qonnaan bulaa eleshuu xelloo jalaan gubanii ejersa adeechoodhanii jaarsa guddaa irraan gubanii hardhaa ammoo dabalataan kiyyallee gubanii mana hedduutu gubateera.
Obbo Gumiin haadholiin warraa isaanii sadeen hidhaa waan jiraniif ijoolleen koollee eessa akka jirtu hin beeku jechuun dabalanii dubbatan. Boruu galgaloos jiraataa godina gujii lixaa aanaa qarcaati. Innis qarca keessatti humni mootummaa nageenya kabachiisan qabeenya namaarra balaa dhaqqabsiisuu isaanii dubbata.
Torbee darbe kana keessa amma naannoo aanaa keessatti wanni ganda qopheessoo jedhamu mana namaa gubanii jiru. Asi gaalessa dibbisaas mana namaa gubanii jiru. Taakkichachis gubanii jiru. Baggeessaa funyaan baatanii asii ganda tokkoof mana gubanii jiru. Bakka manoota hedduu gubatu jira. Qabeenya gubataa, qabeenya guutuu waliin bakka horiin saamamaa, manni gubataa bakka waan baay'ee nama jiru. Mana uummataa maatii ijoollee xiqqoo keessa baasanii gaazatti naqanii kibriitaan gubu bakka.
Aanaan gujii lixaa jiraattonni rakkoo himatan keessaa tokko aanaa malkaa soddaati. Obbo Gannaalee Odaa aanaa malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaa irraa namni kudhan hidhamuu dubbatu.
Abaa'oo shakkamaniiti maatiin teessan abaa'ootti baateetti jedhaniiti hidhani maatiin teessan warri maatii isaanii abaa'oo baatee waraan abaa'oo keessa jirtu jedhaniiti dararanii hidhuu jiran hanga ammaatti kaan silkii uummatarraa guuraa hidhuu jiranii. Abdee guyyaatu dheekkoo jedhama haadha ijoollee kudhaniiti itti aantuun. Lamcaa jiloo dhamti haadha ijoollee jahaati sadaffaan. Abiraamii Biraanuu Saafii jedhama. Biraanuun kun gaafa duraanii xoollaa hidhaa ture. Waraqaa qulqullina fudhatee ji'a fi fixatee ka'ee eeganni galee haga ammaallee abaa walqunnamoo jirta jedhaniiti hidhani. Warri hafanii afafaalleen geessachuu boruu hidhani. Kunneen abaa shakkamaniiti abaa walii walqunnamtii qabdii jedhaniiti hidhani. Kanallee geessachuu boruu. Shanaffaan ammoo godaanaa Damboobi jedhama. Abbaa ijoollee kudhanii lamaati. Jaarsa waggaa torbaatamaati. Mucaan keetii abaa'ootti ba'eera jedhaniiti hidhanii hanga ammaatiidhaa jira.
Dabalaniis obbo Gannaaleen wanni kun yaafuramuuf yoo gaaffii aangawoota naannoof dhiyeessan illee rakkootu nurra dhaqqabaa jechuun dubbatu.
Ummati ummati waan burjaajee ummati hiikkatti dhabeera ka ummati yeroo hedduu fi haga ji'a gara ji'a saddeetii jee ummati rakkoo daraaramaa rakkoo du'umsaatii fi rakkoo dikamaa rakkoo dhaamichaa keessa waan jiruu fi ummati garumattu garuu wallaaleeti haga ammaa isaanii rakkachuu ka jiru ka.
Warri aangawoota naannoo waan kana furuudhaaf wanti isaan yaalan jira uummata mariisisuu darbees immoo qaama hidhatee naannoo sana jiru wajjin illee marii gochuun wanti gaggeeffame jira.
Wanni isaan qaama hidhatee socho'aniitiin wanni isaan marii godhanii jiru uummata irratti tarkaaffii hadhaawaa araaraman qabne fudhachuu malee wanni isaan uummata waliin maratanii uummata mariisanuu illee ni jiru takka. Akkan gaafannaa yoo gaafatan illee nani gaaffii waan tokko gaafatee deeggaraa baa'ooti jedhanii hindikamaa hidhama hidhamaa hijjeefama akka gaafatuun qabu uummati.
Tole aangawoota naannoo sana jiran dhaxxanii gaafachuun dandeessanii amma kun asirratti hojjechuun dandeessanii akka jiraataatti.
Dandeenneen gaafanne jechuun hidhannaa hindikanne ijjeefanna kaa.
Jiraattonni aanutii sadeenuu namoonni hedduun maqaa baa'oo deeggartan jedhuun hidhamanii jiruu jedhu. Nami maqaa isaa akka ibsinu hin feene tokko kan mana hidhaa bulee horaa keessatti argamu keessatti hidhamee akka jiru hime akkas jedhe.
Godina Gujiilixaa magaalaa bulee horaa keessatti jechuudha. Akkasumas miseensota woboo jedhanii ammaa kana namoonni dhibba lama olii walumaa galatti aanaa fi magaalaa irratti hidhamaniiran gara dhibba sadii kan ta'an ammaa kana kennitiidhaan daraaramaa jiran.
Atamma yeroo ammaa mana hidhaa kam keessatti?
Mana hidhaa godina Gujiilixaa magaalaa bulee horaa keessatti.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru namoonni si faana jiran?
mana murtiitiin dhiyaatu hidhanne gaaffiin tokko nu gaafatamu wanni nu gaafatamu tokkochi hin jiru wanni nu gaafatamu isin woboodha isin shaneedha maqaan maggaasanii isin shaneedha isin woboodha wanni manatti daraaramaa achiin booda sanqallee fi gaafa xoollaa beentani waagaa keessan argitanidha jechuun nu jedhamu kana malee yaamanii wanni nu gaafatanu calleedhaniitu mana ol galchan akka midhaanii.
Agamtee ammaa mana hidhaa sana keessa argamteeti.
Kaleessa qabame guyyaa kaleessa qabame.
Tole eessaa qabamte?
Magaalaa Bulee Horaa naannoo Telee yookaan naannoo Telee Sentirii sanatti qabame.
Namoota waliin si qaban immoo kophaadhuma kee dhufanii si qaban?
Namoota waliin qabamu hedduun jiran.
Komii jiraattotaa kana bulchaa godina Gujiliidhaa obbo Barraa Bunnoo gaafannee turre. Jalqaba komii jiraattonni humni nageenyaa kan mootummaa nageenya kabachiisu mana nurratti gubaa qabeenya nu saamaa jira jedhan gaafannee deebii kana kennan.
Olola kan akkas dubbatu warra shiftaa isaaniidha uummata irraa kan oofan. Kunidhaadha maali uummata nagaa eegaa uummata nagaa isaa eegisaa fi caasaa nageenya kan socho'u mana uummata waan gubuuf hin qabu. Mana uummataa isii kan gubisan jiru shiftaadha shaneedha jechuudha. Mana uummataa hin gubu horii uummataa hin ajjeesu fakkeenyaaf torbaan dabre keessatti ganda dhukkisaa magaalaa jedhanutti horii digdamii tokko loon digdamii tokko rasaasan kan ajjeesan. re'ee lukkuu manatti hidhatee kan ibidda wajjin gubaneera. Uummata manatti guban. Maaliif nu wajjin hin baane jedhanii haala kanaan dirqisiisanii min saamanii hoolaa fideedhanii re'ee fideedhanii nama kana jedhata manatti gubanii ajjeesan jechuudha. Kanaafiidha caasaan nageenyaa keenya bakka hundattuu bobba'ee ka'ee nagaa kabachiisuudhaaf uummata eegisaaf kan socho'u malee wanta dhibiitii miti.
Obbo Barraa aanaatii malkaa soddaa qarcaa fi bulee horaa keessatti komii jiraattonni namoonni maqaa baa'oo deeggartan jedhuun hidhamanii jiru jechaan dhiyeeffatan gaafannee turre.
Lakki wanni akkasii uummas bal'aa waan hidhamuuf hin qabu garuu malkaa soddaa keessatti fakkeenyaaf guyyaa har'aa shaneen deemtee abbaa qabdee qotee bulaa tokko qabdee daa'imni waggaa torbaa gula boo'ee jennaan ajjeesse kanaaf caasaan nageenyaa keenya deemanii tarkaaffii fudhataniiranii kanammoo isaan wajjin bakkaatiisan kan jiru kan qabamanii jiran.
Itti aansee aanaa qarcaa irraa dubartoota dabalatee waa'ee maatiin namoota hidhamuu ilaalchisee obbo Birraan gaaffii gaafatamanii deebiin kennan.
Lakkee dubartoota haadha manaa nama hidhame nuti odeeffannoo akkasii hin qabnu ni hidhaman dullatti garuu kan shiftee shiftaa ta'ee uummata dhiibbaa irratti gaggeessaa kan jiru kan uummata saamu kan uummata ajjeesu seeraaf akka dhihaatan uummata wajjin ta'ee caasaan nageenya keenya socho'aa seeraaf dhiyeessa jechuudha. Kanaanadha odeeffannoon nan qabu.
dhuma irrattis waan namoota mana hidhaa bulee horaa keessatti hidhamanii jiranis obbo Barraan gaafatamanii jiru.
Akka beekuudhaan shakkamaan qabamuu danda'a. Shiftaan shakkamaan inni qabamee ka'ee seeraa dhiyaachuu hin danda'a. Lakkoofsa wajjin wal qabatee kana poolisii gaafattanii qulqulleeffachuu hin dandeettanii lakkoofsa akkasii ammoo.
Bulchaan Gujii Lixaa obbo Barraan namoonni kun seeraaf ni dhiyaatu haa jedhan malee warri mana hidhaa jirra jedhan garuu mana murteef akka hin dhiyaanne himannis akka isaan irratti hin banamne dubbatu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi.